iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki cumi na zitatu y'ukwezi kw'icumi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkundikije byahora bigorana rero kera ko umuntu ashobora kuba ari mu gisagara cya bujumbura ngo amenye neza yuko uje gusaba urupapuro avuye mu zindi ntara ari umurundi koko canke ivyo avuga mu mwirondoro wiwe ari vyo uyu ni Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji yajejwe umutekano mu Burundi avuga ko igipolisi kigiye koroherwa mu kurwanya impapuro z'amagendo ni nyuma yaho mu ntara Ngozi hugururiwe ibiro rusangi vyo gutangiramwo impapuro nkenerwa ku banyagihugu iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'abahurikiye mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda FDU inkingi hamwe n'inkuru yerekeye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania ziri mu nkuru tugiye kubashikiriza mu kanya kari imbere ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise maramutse frederico tuyahere muri kongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo kuwa kane bagirije perezida joseph kabila ya ko yakoze icyaha gikomeye nk'umukozi w'igihugu aho ni nyuma y'aho umurwa ujejwe gutunganya amatora utangarije ko ati amatora ashoboka imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nayamakungu abandanya asaba ko ikirangamisi cy'amatora gitangazwa iryo tangazo ry'umurwi w'amatora rihanaguye burundu amasezerano yabaye hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo yo kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yarahagarariwe na eklezia katolika yari yashinze ko amatora yabwirizwa kuba mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi felix cisekedi arongoye urunani rasamblema ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko joseph kabila na corneille nanga umukuru w'umurwi w'amatora batangaje intambara ku banyekongo yabitangaje ejo ku munsi wa kane mu nama y'abategetsi b'urwo runani yabereye i kinshasa senateri george weya abamuzi yahoze ari rurangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaguru hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu joseph boakayi nibo baza imbere mu bahabwa amahirwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri liberia ibyo bigaragara mu biharuro mfatakibanza byatangajwe n'umurwi utunganya amatora kuri uyu wa kane ariko inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani amatora yararangiye ibyo biharuro vya mbere ntibyerekana neza uwo ari we muri abo babiri ahabwa amahirwe menshi kurusha uwundi yo kuzosubirira ellen johnson sirleaf eh, asanzwe arongoye ico gihugu umurwi w'amatora usaba abanyaliberia kwihangana no kuguma batekanye mu kurindira ibiharuro ntabanduka muri ayo matora igihugu ca cade carakuye abasirikare baco baharurwa mu majana bari muri nigeri gufasha abasirikare b'ico gihugu kugurwanya boko haramu ivyo bitangazwa n'abakora mu mashirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abategetsi ba nigeri abo basirikare bamaze indwi zibiri batahutse bica bishobora kugira ingaruka ku ntambara n'uwo muhari uza umaze kwica ibihumbi bitari bike vy'abanyagihugu abandi benshi bagata ingo zabo ubu bakaba bari mu bibazo bugarijwe no kubura imfungurwa nta nsiguro y'iyo ngingo yatanzwe eka n'abategetsi ba cade ntaco barabivugako ariko iyo ngingo ifashwe inyuma y'ukwezi leta z'ubumwe za amerika ifashe ingingo yo kubuza abanyagihugu ba cade kwinjira muri amerika cade caciye kigabisha amerika ko iyo ngingo ishobora kubangamira ibikorwa basangiye vyo kurwanya umuhari wa boko haramu ubutungane bwo muri afurika y'epfo kuri uyu wa gatanu niho bushikiriza ingingo irindiranywe igishika cyinshi ishobora kongera gushyira ahabona ibyaha biri ku gatwe ka perezida joseph jacob zuma bimaze imyaka irenga cumi ku meza y'ubutungane sentare nkuru y'iyungururizo yo mu gisagara ca Bloemfontein hagati muri Afurika y'Epfo ishobora kwemeza canke guhanagura ivyaha amajana indwi na mirongo umunani na bitatu vyagirizwa Zuma birimwo kurya ibiturire kunyuruza amatungo ya leta hamwe n'ibindi mwibuke ko Zuma kiri icegera c'umukuru w'igihugu yagirizwa gufumbatishwa mw'isoko ry'ibirwanisho vy'agaciro k'imiliyaridi zine n'ibice bibiri y'amafaranga y'abanyaburaya yasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda hagati ya afurika y'epfo n'amashirahamwe y'iburaya ico gihe ivyo vyaha vyaramwagiriye ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda sentare yarabimukuyeko ivuga ko ivyo birego bishingiye ku mvo za politike umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Alliance kuva ico gihe wagumye uhangana n'ubutungane gushikaho mu mwaka wa 2016 wemererwa ko urwo rubanza rwongera kwihwezwa ariko naho nyene mu kwezi guheze ababuranira Zuma barashoboye kumvisha ubutungane burahagarika kumukurikirana kuri uyu wa gatanu rero sentare y'i Bloemfontein ishobora kumukurako kubimukurako mu gihe vyogenda uko abamwagiriza bakazoca bitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nyamugigima yo ku rugero ruto yumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu hafi yaho igihugu ca korea ya ruguru kiri kigeragereza ibirwanisho vya nucleaire abahinga mu vy'imitigito y'isi bo muri leta zumwe za Amerika bamenyesha ko iyo nyamugigima yapima magnitude zibiri n'ibice icenda kandi yumvikanye ku birometero mirongo ibiri na bitatu uvuye aho korea ya ruguru iheruka kugeragereza ivyo birwanisho vya nucleaire ariko ntibarashobora kumenya nimba ari ingaruka y'ivyo bikorwa vya nucleaire canke ari nyamugigima isanzwe ntacoba cononekaye kiratangazwa
urakoze yaloyize ku makuru heje kudushikiriza umutekano ntibifashe neza mu ikampi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania igipolisi ca tanzania kimaze indwi yose gisaka ibigwanisho ibirenga mirongo ine birimwo n'inkoho biramaze kuhafatirwa ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Calvera niyo nkuru ari yarusha mu gihugu ca Tanzania isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga ryatanguye ku nduheze mu mpisho niryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania urongo iyo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kuhafatirwa umwe mu barongoye abandi mu mazone ari imbere mu beretswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazobihakane yabwije ujya amerika ko mu byafashwe harimo inkoho bakaja mu zone ya mirongo ibiri bafatayo inkoho cumi n'imwe bitewe bwaho abantu bakaza kugira inama mu zone ya cumi na rimwe bagiye bakabasanga bari mu nama bamba bafite n'inkoho zitandatu nabo barabafata hama gutya ku wa gatandatu ibikorwa byo kubaregera aregera abapolisi bakaza mu ijana ya cumi na gatatu bakabafatira n'inkoho cumi n'indwi hama rero n'ejo baraye bafashe izindi icyenda hariho abantu n'ubwoba n'ubwoba n'ubwoba ko bahava batega umwanya uwo ari wose kuko inkoho zishika mirongo ine na zirindwi ari mu kiringo rwimwe n'ibintu biteye ubwoba birateye ubwoba niba utwari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi mirongo itanu biyongera ku bandi mirongo itandatu bari bahari kugira barabe none izo nkoho zifatanwa bande ni bande bikekwa ko bazifise hariho abafashwe bashika batatu ubu rero barafunze nta byinshi tubizi ko urumva twarutse amatoza y'igipolisi azoheza akaduha umuti akavuga ati abazifatanye n'aba cyangwa abazifatanye usaba kuri uyu wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya nduta hagati y'abantu bataramenyekana hamwe n'igipolisi ca tanzaniya impunzi ziba mu mazone ya mirongo ibiri na mirongo ibiri n'imwe nizo zavyumvise cane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana iyi ni impunzi iba muri ico gice bako hari abari kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana amasasu yavuze atari make kabisa biraterwa abantu batari bake mbona bari ku muntu b'ibigwi nkambi baguma mw'izone ya mirongo ibiri niho basana barahanuye mu kijiji kiraba ikijiji bita ku buhasha kandi mu bishamba rero basana bahanahana rero urumva abantu babivuga uko byarabaye kabisa barabasana hose kabisa ico rero ico kintu kibi ico cyane cekeye ubwoba ntikiramenya abana baribo mugabo abakora bari abantu bambaye igisivile mugabo bafite inkovu abantu ngo bigire amazone ya mirongo irindwi bari barabonyeho bifuza kumva ubwoba gute kandi twumva mutarahunze twumva birwanisha ubuzima bivugira inkovu biraswa wumva n'ibintu bidahumuriza ku munsi munda habaye ahaherereye yasabye ubuhungiro nk'uko byemezwa n'abarongoye abandi aho mu mpunzi ubwoba ni bwinshi bikeka ko ivyo bigwanisho bifatirwa indani bifitaniye isano n'ubwo rwamo rw'amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi ko birakora nejo nyene polisi yariko iriruka harabuze inkongi nyinshi hafi y'amasaha abiri n'inusu nyene bararasa cane gusa cane ico twabonye gusa nuko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntituramenya rero icakurikiye bagumye babatwara mu gasho kibondo vyumvikana ko mw'ikambi y'impunzi ya ndota umutekano atari wose nta bagabo mirongo itanu baryama mu kigo cy'inteka cy'imvugo ijana nta mirongo itanu baryama usanga bose baraba bahagaze bizira turaterwa tugira iki abandi ugasanga nyine baramutuga bigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi kirashobora no kurengerwa hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu c'u Burundi bahunze bavamwo twahunze intoho kwicwa kandi twongere aba arizo tubona twebwe icyo twosaba dusaba yuko bodukura anya ku rubibi bagatuma batunguruza bakaraba ahandi bodushyira bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahuniye gute aca yibaza ati kumbure baraza kuntererera mu nzu igipolisi abarongoye iyo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yita impunzi arabahumuriza ko botekana ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi congereje inguvu indani hamwe no hanze y'iyo kambi ya nduta ivyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zivyishakiye yarigeze hagati iyo kambi ya nduta irimwo abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
umucamanza mu rukiko rukuru yongeye gusivya urubanza abanywanyi b'umugambwe fdu nkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bari bunguruje rwerekeye icemezo c'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushikizamanza burega abo banywanyi b'umugambwe fdu ivyaha vyo gushinga umurwi witwaje ibigwanisho utemewe hamwe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda mw'iburanisha ryatangiye rikererewe abarwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemerewe gukorera mu rwanda barangajwe imbere na bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'iri shyaka bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bose bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa mu rwanda izi mpuzankano zari zahindanijwe n'umukungugu ku buryo wari wanabageze mu mitwe abaregwa bose uko ari umunani bari bitwaje inyandiko zari zikubiyeho imyanzuro y'ubujurire bwabo mu rukiko rukuru ku cyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yafashe cyo kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu n'icyemezo umucamanza yabafatiye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubutabera bw'u rwanda burabakekaho ibyaha byo kugira nawe ubutegetsi buriho no kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe ubwo bari imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru mu iburanisha riheruka kwikubitira abaregwa n'ababunganira bazamuye inzitizi yo kuba batarabonye umwanya uhagije wo gutegura imyanzuro ishimangira impamvu z'ubujurire bwabo mu rukiko rukuru iyo myanzuro y'ubujurire ni nayo mpamvu yongeye kuba intandaro gusubikisha urubanza bikozwe n'ubushinjacyaha mu baregwa uko ari umunani batandatu bunganiwe na metre gatera gashabana na mugenzi we metre antoinette mukamusoni ni mu gihe bwana ernest nkubito na bwana papiyasi ndayishimye bo biburanira abaregwa bafite ubwunganizi nibo ku ikubitiro babashije gushyikiriza ubushinjacyaha imyanzuro yabo ishyigikira ubujurire bwabo ariko nabo batanyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu nkiko kugira ngo yaba urukiko abanyamategeko n'ubushinjacyaha bayibone bayihaye ubushinjacyaha ku mpapuro ni mu gihe kandi nkubito na mugenzi we ndayishimye bareganwa biburanira b'imyanzuro yabo bari bayifite ku mpapuro bigaragara ko bayandikishije intoki gereza ibaterera kashi babwiye umucamanza ko bitaboroheye muri gereza ya mageragere kugira ngo bayinjize mu ikoranabuhanga ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bwabonye imyanzuro y'ubujurire ku baregwa batandatu mu masaha ya saa moya zo kuri uyu wa gatatu kandi ko butabonye umwanya uhagije wo kuyisuzuma bwasabye umucamanza ko bataratanga imyanzuro yabo bayitanga maze bugahabwa umwanya uhagije bukajya kuyisuzuma bukazabona kuburana metre gatera gashabana wunganira abarwanashyaka ba fda inkingi yemereye urukiko ko yahuye nabo asanga barakoze imyanzuro y'ubujurire bwabo ariko gereza itarayinjije mu ikoranabuhanga ngo impande zombi ziyiboneho yavuze ko abaregwa bayishyikirije ubuyobozi bwa gereza y'amageragere bafungiwemo ntibwabaha igisubizo igihe hagiye gushaka ubwo buyobozi asanga ushinzwe iby'amategeko muri gereza adahari biba ngombwa ko metere gatera gashabana ahita afata imyanzuro yabo niye abishyikiriza vuba anabwanga ubushinjacyaha yemeye bidasubirwaho ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo gusubikisha urubanza gifite ishingiro abarwanashyaka ba fda inkingi bayobowe na bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka ritemewe gukorera mu rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda ibyaha baregwa byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda barabihakana bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki nibutse ko ishyaka fda inkingi ryamamaye cyane mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ubwo umukuru waryo madame victoire ingabire yari akubutse imahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe ni ingingo itaramukundiye kuko muri uwo mwaka wa bibiri na cumi inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze zimuhanisha imyaka cumi n'itanu y'igifungo aba baburana barimo visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi bwana boniface twagirimana mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu rwanda ibyaha baregwa metere gatera gashabana ubunganira mu mategeko avuga ko byari mu byo perezida w'ishyaka victoire ingabire yaregwaga ku ikubitiro umucamanza aza kubimugiraho umwere niba nta gihindutse umucamanza azasubukura iburanisha ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ubushikiranganji bujejwe ibiza buratangaza ku bushobozi bwo gufasha abasizwe iheruheru n'ibiza muri mwaka bwabaye buke bivuye ku bwinshi bw'ivyononywe n'imvura muri mwaka ubwo bushikiranganji busaba abanyagihugu gucumbikira bagenzi babo basenyewe mu gihe leta ikibaronderera imfashanyo ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda imibare yashyizweho ahagaragara na minisiteri ishinzwe ibiza mu gihugu igaragaza ko muri aya mezi icyenda abanziriza uyu mwaka abantu mirongo itanu na babiri bamaze kwicwa n'ibiza abasaga ijana barakomereka inzu ijana nazo zijya hasi mu gihe izisaga ibihumbi bibiri na magana atanu zasenyutse mu buryo bukomeye amatungo nayo yishwe n'ibi biza mu gihe ubuso bugera kuri hegitari ibihumbi bibiri bwari buhinzemo imyaka inyuranye y'abaturage nabwo bwangiritse minisiteri ishinzwe ibiza isobanura ko kugeza ubu bimaze kwangizwa n'imvura yaguye muri uyu mwaka bibarirwa kuri miliyari esheshatu n'igice mu mafaranga y'u rwanda kugeza ubu ariko abaturage bahuye n'iki kiza bamwe ntibaragezwaho ubutabazi imvura yakobotse nkara hakurya izidasanzwe umuyaga urahurutuje numva ngo urungo pa ntiturapfuye birarangiye insina nta n'uzongera kurya havaga ibyo bitoki hari abatara bakabona aho gatobe ibiyaga biragumya birirukanka byirukankana inzu ipfiriye hose aho dufite insina dore byose ni uko bimeze muri uwo mwaka ushize nabwo twahuye n'ikibazo cy'izuba tugize ngo tugiye kuva ngo umuntu wenda yabasha kubona igitoki nibwo haje n'umuyaga n'urubura insina zose zishirira hasi minisiteri yo gucyura impunzi n'ibiza yemeza ko yakoze ibishoboka byose igasanira abaturage bamwe bari barasizwe iheru heru n'ibi biza ariko uburyo imvura yangije byinshi muri uyu mwaka iyi minisiteri ivuga ko ubushobozi yari ifite bwarangiye hasigaye kwifashisha mu bagira neza uyu ni bwana habinshuti philippe ushinzwe gutabara abasizwe iheru heru n'ibiza muri iyi minisiteri mu by'ukuri amazu yasenyutse guhera muri uyu mwaka watangira yabaye menshi cyane biza kumera nk'aho ingengo y'imari yari yateganyijwe ibaye nkeya kugira ngo dufashe abaturage bose ariko ubu hakaba harimo harakorwa ibishoboka byose kugira ngo dukorane n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse dukore n'ibindi buvugizi ku ngengo y'imari ya leta kugira ngo abo bantu bashobore gufashwa kubera ko ubu hari imiryango myinshi koko nk'uko mwabivuze idafite amazu amazu yasenyutse ugereranyije n'ajya agasenyuka imyaka yashize yariyongereye bituma ingengo y'imari yari yateganyijwe isa nk'iba nkeya mu byihutirwa iby'uko abaturage bacumbikira bagenzi babo baba bahuye n'ibibazo mu gihe tugiye gushakisha ubwo buryo kuko hari n'igihe twakwibuka yuko hari n'igihe inzu isenyuka turi mu gihe cy'imvura ku buryo no kuyisana ubwabyo biba bigoye abaturage bahangayikishijwe cyane n'ibizakurikira ibi biza benshi baratinya ko bashobora kuzongera guhura n'inzara nk'iyo bahuye nayo umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu minisitiri ushinzwe ibiza mu rwanda madamu dobonere jeanne d'arca yemeza ko abahinzi bo batangiye kubatekereza ndetse bakaba banifuza gushyiraho ingamba zirambye zizafasha abaturage guhangana n'iki kibazo cy'ibiza ubundi iyo imyaka yagiye hari sezo y'ihinga itararenga nk'ubungubu minagiri twari twavuganye batubwira ko aba abantu bashobora gukomeza guhinga kugeza byibura mbese hagati muri uku kwezi kwa cumi bisaba rero ko tubakorera ubuvugizi bwihuse hakaboneka imbuto kugira ngo bongere bahinge vuba vuba sezo itararangira nk'uko nabibabwiye rero hari igikorwa gikomeye kizakorwa kirimo gutera ibiti kirimo gufata ibisenge kuzirika ibisenge kugira ngo bikomere abaturage bongeye gusabwa kubaka kandi bakirinda gutura ahantu habashyira mu ngorane ndetse ubu abantu banyuranye bagiye kujya bifashisha bifashisha igishushanyo mbonera mbere yo kubaka imvura yaguye muri uyu mwaka ndetse n'iyatangiye kugwa muri iki gihembwe cy'ihinga cyatangiye mu kwezi gushize ikomeje nk'uko yatangiye yagabanya icyizere abaturage bari bafite ku musaruro biteze kuva imvura itangiye kugwa mu kwezi gushize kwa cyenda abantu bagera kuri makumyabiri bahitanywe nayo abagera kuri mirongo itanu na barindwi barakomereka imyaka ihinze ku buso bwa hegitari ibihumbi bibiri irangirika ibi abaturage bikabereka ko bashobora kuzahura n'ikibazo cy'inzara inzara kubera yuko nta nsina n'imwe ihagaze twatungwaga n'ibitoki hano nta myumbati tukeza urabona ko uyu musozi hari ahantu wageze ubona umwumbati ni ikibazo gikomeye cyane abaturage ubu ni inzara nyine nta bindi bikurikiraho guhera kuri uyu wa gatanu minisiteri ishinzwe ibiza iratangira icyumweru cyo kumenyesha abaturage ko bahangana n'ibiza bakangurirwa kuzirika ibisenge by'amazu yabo ngo adatwarwa n'umuyaga ndetse no gutera ibiti ahabaye ubutayu asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
zimwe mu mpapuro nkenerwa atahandi zahora zitangirwa atari bujumbura zigiye gutangirwa mu gihugu hagati ibiro rusange vya mbere vyuguruwe bigiye kwegereza abanyagihugu izo mpapuro vyuguruwe mu ntara ya ngozi n'abashikiranaje babiri umutekano n'uw'abakozi n'akazi abo batetsi bavuga ko ari akunguko ku banyagihugu n'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinza gushika uno munsi impapuro nyinshi za nkenerwa zari zigitangirwa i bujumbura gusa inyuma y'imyaka itari mike abarondera izo mpapuro bidoga ko zibaruhisha mu kuzironka kuva kuri ubu wa kane abanyagihugu barashobora kugira umwizero w'uko bagiye kugabanyirizwa urugendo biciye ku bushikiranganji bw'abakozi ba leta leta y'u Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryitaho iterambere PNUD yuguruye ibiro rusange vya mbere bizotangira zimwe mu mpapuro hagati mu gihugu atahandi zahora zitangirwa atari Bujumbura ivyo biro biri mu gisagara ca Ngozi ariko hategekanijwe kugurwa ibiro nk'ivyo mu ntara zishika kuri zitanu mu gihugu cose Felix Banigwa n'inzigo ni umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi izo mpapuro rero cyane cyane twafatiye ku mpapuro za nkenerwa cyane zirondererwa mu bushiranganji bw'umutekano aha twavuga impapuro zituma umurundi ashobora gutembera yidegembya mu bihugu byo hanze hakaba impapuro zimuha uruhushya rwo kunyonga ibyuma bikoreshwa n'imoteri hakaba kandi n'urupapuro rwerekana yuko ata kintu na kimwe ubutungane bumukurikirana ko kugira ashobore kujya kurangura amabanga yiwe igihugu kiba cyamutumiyeko umushikiranganji banigwa n'inzigo avuga ko ari akarusho ku munyagihugu yahora avunika avuye mu gihugu hagati mu ntara za kure mu kumanuka hariya rero murazi yuko atabujewe n'amaguru ategerezwa gufata ikimwunguruza akariha amafaranga hanyuma kubera ashitse bujumbura ari ahantu bose bahurira ari benshi byagora yuko agenda umunsi umwe kugira acaronka ibyo yarondera bigasaba yuko ateza kurarayo mu kurarayo naho rero yateza kuriha amahera y'uburaro amahera y'imfungurwa amahera kandi yo kwiyunguruza mu gisagara murazi ko bigoye ikindi cya gatatu cyatuma kimugora ni uko yaheza agaheba ibikorwa yariko akora impapuro zitanu nkenerwa zahora zitangirwa mu gipolisi bujumbura gusa nizo zizoba ziratangirwa mu gihugu hagati komiseri arenga iyome bunyoni arongoye ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko igipolisi kigiye koroherwa mu kurwanya impapuro za magendu byahora bigorana rero kera ko umuntu ashobora kuba ari mu gisagara cya bujumbura hanyuma ngo amenye neza yuko uje gusaba urupapuro avuye kure cyane y'igisagara mu zindi ntara cyangwa izindi komine ziri kure ari umurundi koko cyangwa ibyo avuga mu mwirondoro wiwe ari byo ibi rero bizodufasha cyane kugira ngo ntihagire usubira kuzana ubwo bubeshi bizodufasha kandi kugira ngo n'abajejwe intwaro kuva hasi bashobore kuba bazi neza yuko abo babiyitirira ko bavuka muri iyo ntara cyangwa impapuro bazironkeye muri iyo ntara bitazosubira gushika umushikiranganji bunyoni avuga ko bizotuma n'uburyo leta yahora ikoresha mu gisata cy'umutekano bugabanuka ikigira kabiri harimo ibijanye no kugabanya uburyo navyo bizojamwo uburyo leta isanzwe ikoresha kuko hari ihanahana ry'amakuru izoza riraca mu muyaga no mu nsinga bitazosubira gusaba yuko abantu babwirizwa kwama iminsi yose bari mw'ibarabara bakoresha igitoro mu bisata vya leta ubushikiranganji bw'umutekano cyangwa mu bundi bushikiranganji buzoheza nabwo bukegereza itangwa ry'impapuro zimwe zimwe ku benegihugu umushikiranganji w'abakozi n'akazi amenyesha ko n'izindi mpapuro zidakukira ubushikiranganji bw'umutekano zizoshyirwa ku rutonde buke buke bw'izizotangirwa mu gihugu hagati ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
inshuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.